iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu ikaze mu kiganiro murisanga muri kumwe nanjye edi rwema leta y'u Burundi mu minsi ishize yahagaritse burundu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu League iteka icyo cyemezo cyagiye ahagaragara kuri uyu wa kabiri ushize mu iteka rya minisitiri w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal barandagiye League iteka iri mu mashyirahamwe amaze igihe kinini akora aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi iryo shyirahamwe ryiyongereye ku yandi atanu nayo yahagaritswe umwaka ushize arimo force for code aprodage acat na rsp nyuma y'icyo cyemezo imiryango mpuzamahanga irimo ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'ibihugu by'uburayi yahise asaba leta y'u Burundi kwisubiraho kuri icyo cyemezo abahagarariye leta nabo bavuga ko batakwihanganira ishyirahamwe bavuga ko ribiba amacakubiri mu barundi mu kiganiro muri isanga cya none umutumirwa wacu ni Anshel niko yagize uyobora ligue iteka bwana niko yagize ikaze mu kiganiro muri isanga
yego mwaramutse urakoze urakoze cyane kandi tubifurize umwaka mwiza kuri mwebwe n'abanyu
yego mwakoze cyane nabifurije abarumviza kino kiganiro na mwebwe nyine murakoze yego bwana niko yagize kuwa kabiri nibwo itangazo ryasohotse rishyizweho umukono na minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu rivuga ko ishyirahamwe ryanyu muyobora ligue iteka rihagaritswe burundu ese icyo cyemezo mwacyakiriye mute
aho twumviye yuko ubushanganzi bw'intwaro yo hagati mu gihugu buhagaritse ishyirahamwe ry'iteka ntibyabitangaje cyane ko kuva novuga inkunga mba mu burundi kuva novuga mu kwezi cumi na rimwe ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harabaye ingendo novuga ko leta y'u Burundi iriko iraca ku banywanyi bamwe bamwe novuga bake kuko iyo baba benshi ibyari gukunda ibyari gukunda ibyo bari bakoze banywanyi aho unyikura ko bakanyiyamiriza kugira bashyireho uwundi naho nyine jewe mwibukije bisubira inyuma gato inahunze kubera twari tuje gusohora icegeranyo icegeranyo twavugamwo abantu amafundi amajana atanu na mirongo itatu n'indwi bari bamaze kwicwa guhera mu kwa mbere gushika mu kwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri na gatanu aho mpungiye bagira novuga rigiteka boyigarura bakayishyiramo uwo bashobora gutuma ibyo bagomba hanyuma mu nyuma n'ibyatse duca novuga mo n'ishyirahamwe mpuzamakungu fidh iteka isanzwe ari umunywanyi wayo gusohora icegeranyo mu kwezi kw'icumi icyo cegeranyo cyarateye cyane mu burundi kuko kiraco ubwicanyi
bwana niko yagize reka twongere tuguhamagare telefoni yawe ntabwo irimo kumvikana neza hanyuma twongere dukomeze ikiganiro tugiye kugukupa hanyuma twongere tuguhamagare hanyuma hagati aho turongera mu kanya n'umutumirwa wacu ansheri niko yagize kuko muri aka kanya ntabwo turimo kumwumva neza telefoni irimo iracikagurika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tugaruka ku cyemezo cya leta y'u Burundi eh, yafashe muri iki cyumweru gihagarika burundu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu liga iteka iri shyirahamwe rikaba riri mu mashyirahamwe amaze igihe kinini cyane akora mu gihugu cy'u Burundi kuri telefoni turi kumwe n'umuyobozi waryo bwana ansheri niko yagize Ah, bwana niko yagize wari urimo utubwira ukuntu leta yagerageje gukoresha bamwe mu banyamuryango banyu kugira ngo bagukureho Ah, komeza igitekerezo cyawe
yego hano rero navuga muri uku kwezi mu- mu kw'icumi mu kw'icumi z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turi kumwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu y'igiteka isanzwe umunywanyi waryo fidh federation internationale delegate twa dolombe dukora icegeranyo cya domako izabaye mu burundi guhera mu kwa kane gushika eh, muri uko kwezi aho rero leta i- ico cegeranyo cyarayibabaje cyane aho biyamirije bak- ba- bageze baja mw'ibarabara hama na leta irasohora novuga itangazo rya- rigizwe n'impapuro umunani aho naho nyine yagarutse kuri za bindi yagombye kugira aze ati twiteze yuko duhamagariye abanywanyi bari igiteka ko bokwiyamariye bokwiyamiriza umwicera twarikirama ari hanze ibyo rero ibyo baragerageje barabandanya byo nta bindi ba- abanywanyi baranka baranka uko abanywanyi bo muri iteka nagira ko ni abantu babinjiye bazi icyo bagiye gukora bagiye bagiye gufasha abo bagore batagira icyo bavugira nacyo gituma nibaza ko leta yabuze aho imenera hama rero muri ino minsi twasohora ivyegeranyo mu mpera z'umwaka ari igiteka yonyine aho twasohoye icegeranyo kivuga bivuga abantu amajana atanu na mirongo umunani na batatu bishwe eh, guhera mu kwicumu mu gihe twari duheruka gusohora icegeranyo kuri cumi n'imwe mu bibiri na cumi na- na gatanu gushika mu kw'icumi n'imwe mu bibiri na cumi na ga- eh, na gatandatu dusohora n'ikindi cegeranyo cegeranyo muri irindwi nyene iminsi ibiri ikurikirana icegeranyo kigaruka kwi hohoterwa rikorerwa abasirikare n'abapolisi basigaye mu gisoda ca re- ca kera bahoze mu gisoda ca kera ubu rero mubonye rya rurya rwandiko rwanditswe itariki mirongo ibiri n'imwe jewe ndafise inuze yuko icyo ntivyasinywe iyo tariki ibiri n'imwe vyasinywe itariki novuga inyuma y'ivyo vyegeranyo ko bisohoka urya munsi nyene mubona bijya rwegeranyo rwasohotse niho rwasinyweko hanyuma eh, ni- nimwumvi- kandi muriko muraraba itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwe- z'ukwezi kwa cumi na kane muri uyu mwaka baras- baremeye amashirahamwe cumi n'imwe yuko asubira gukora aho byavuzwe mu masamirizi y'uburundi no mu burundi ndetse mbere n'ibi- n'aya marezo sosiyo cete cyari igiteka cyasohotse ita- itariki ibiri n'imwe n'iradiyo y'uburundi ntabyo bamenye naho muri dokimanasiyo nabyo bamenye kuko je no mw'ijoro no mw'ijoro ku itariki eh, ku munsi wa bonane hari abantu batu- bo- bo- bo- bo- bo mu iperereza n'abo muri mu bushiranganji banterefona ngo ngaruke kugira bugururire igiteka tuvuga tuti rero mubonye urujya rwegeranyo urujya rwandiko ntirwasohotse itariki ibiri n'imwe rwasohotse itariki zibiri nuko itariki zibiri niho rwasinywa eh, zu- eh, z'ukwa mbere Ha- hanyuma, Rero, bwa- bwana- batangaje ibyo bakoze bakoze kubera ibyo bagombye zase bari bakeneye yuko ari igiteka bayigarurira bayigira iyabo bakayikoresha ibyabo mugabo ko byase abanywanyi bakabona ko base nta kindi cyari gisigaye kwari kuyisuta hanyuma bwana ansheri niko yagize bamwe mu bayobozi b'igihugu mu burundi ah, bagize icyo bandika ku mbuga nkoranyambaga zirimo nka twitter hari umwe mu bayobozi wavuze ngo ntibashobora kwihanganira ishyirahamwe ribiba amacakubiri mu barundi Eh, icyo kirego mwebwe mu kivugaho iki
icyo nagira ngaruke ko nuko navuga ngarutse kuri icyo kiganiro twasohoye na fdh guverinoma y'u Burundi niyerekana yagize mu ibarabara yavuze ngo isohora yaguye ivuga ngo abasazi ngo abasazi kubera iki kubera itaronka icyo yireguza mu byo dusohora nta kintu na kimwe watwagize uba yapfuye tatavuze yapfuye kuri ako gatumba ni umwana wa naka ni ibi n'ibi n'ibi bagumye bavuga ngo ni abasazi baravuga nuko bagiye gusohora icyegeranyo cyabo kibeshuza icyo n'uno munsi ni n'abambeshe n'umwaro nk'urupapuro rumwe leta imaze gusohora naho yagize icyo cyemezo yagize icyo cyemezo imbere y'abantu n'amakungu y'uko ugiye gusohora icyegeranyo kibeshuza ntiyigeze ironka ko nta na kimwe tube- nta na kimwe tubesha n'ubu jewe iyo ntabonye n'umuntu ari muri leta namubwira nti bambwira ati reka gucafuza ubundi ndabwira nti ibyo mvuga nimwe mubikora hagarika ibintu tureke kubacafuza kuko umunsi mwaretse kwica abantu umunsi mwaretse kunyuruza abantu umunsi mwaretse guhohotera igufa ry- ry'umuntu ntacyo tuzokwandika nta- na- navyo tuzokwandika niyo kimenyamenya n'igihe mu nama mu ndwi hapfuye umwe tuvuga umwe hapfuye abiri tuvuga babiri tugaze tuti ivyo tuvuga nimwe mu biduha ni ukuvuga icyo twita n'amatiyere tuyihabwa na mwebwe nimba mugomba ko ndeka kuvuga mureke mureke kwica mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mutunganye umutekano mu gihugu ikindi nacyo ni uko nagira mvuge ni uko twebwe ibyo biganiro dutanga ntituvuge ibi- ibikorwa na leta gusa cyangwa abegamiye leta ibikorwa niyo migwi igwana ivugwa igwana igikorwa cyakozwe n'uri mu bwambwe bwo polisi twe tukivuga gutyo igiteka nicyo cyago- nicyo cyayiranze kuva ikibaho n'umunsi ntikirigana ni wamemukiye ndadaye ni wamemukiye ah, abantu bose bari kumwe na- na- na- na ndabe ni wamemukiye abasenyeri b'uburundi ba- ba- bo muri egize katolike n'abaporoti bari- bashinze bari- bafashije kugira ngo rigiteka ijeho nacyo gituma ngira nti iminsi bantu bari bashyize imbere mu ntwari y'igiteka ryiza kurwanira iryo teka bigeze bagumye berekana kwerekana ko ari badahengamye bavuga ukuri bavuga ikihano cyorezo gituma nagira asabe leta ahubwo yaratebye mu isohora icyo cegeranyo ivuga ati uyu muntu mwavuze ko yarapfuye arahari ubu mwarabeshya arahari ubu yaranyurujwe yarahari nacyo gituma mubona no mwarabaraba ibyegeranyo dusohora kundi kundi twebwe turab- ari uwo tuvuze ko yazimiye yabonetse turamukuramo Ha- hanyuma- Twebwe tubigira, ni- uko ni- tuguma turaba turondeza turondeza nimba yari anyurujwe hanyuma akabona agashobwa ubushobo utazi bagahita bakamurekura Mu- turam- mu- tu- mu ma- turamwerekana mu magambo Gusa rero nibaza ko ibyo batwagiriza si byo yaba ari byo baba batwita abasazi bavuga ati iki n'iki n'iki n'iki bajya gutwita abasazi mu bavuga ati iki n'iki n'iki si cyo nk'uko bari babyemeje babyemeje twose ko bobigira iki nacyo rigiteka n'ishyirahamwe ririmo ni uvuga ubwoko bwinshi na mbere ubu bwoko bwose icyo nugaruka ko nibaza ko birababaje kubona rigiteka ihagaritswe n'ubwoko buvuga ko bwari bwaracizwe kandi uriko uraraba bafunze rigiteka benshi baraba bake baje muri iyi migambi za forodebu forodebu bwa mbere n'iza iza fenizi zuba rimwo nabari barabuze aho bavugira hanyuma bagira ati zari nshabwenge kuko bafite ibyiyumviro bikomeye Eh, bagira ati dusheye rigiteka imaze kuja hanyuma akajaho itegeko ry'imigambi myinshi baciye baja muri iyo ntumbero yabo politiki bari bagomba tugera dute rero n'ubu rigiteka n'ishyirahamwe ririmo ubwoko bwose nivuga akatire bempusa ririmo abo ba- abo bibaza ko ari abahutu bari ku butegetsi no- n'ubu nibo babigize nibo bantoye rero ndi- ndi umututsi rero ndiko turiko turavugana niko abavyeyi bambwiye ntagira mugabo natowe eh, novuga mirongo irindwi kw'ijana bari mu hafi mirongo umunani n'abahutu nibo bantoye nkagira ngo uno munsi batwagiriza gu- gu- ngo turiko du- du- du- ngo tu- twigisha ibi- ibi- ibicanishamwo abantu nibaza ko boraba bakatwagirira hagati tuvuga sicyo iki sicyo bareke kuvuga muri rusange kuko natwe ntituvuga muri rusange tuvugira ido n'ido urutoki urutoki Eh, icyabaye ni iki cyabaye ku mutumba uyu n'uyu n'uyu n'uyu urakoze Aba ura nabo bwa- bwa- kiragira ingaruka ko nuko iri shyirahamwe ryari rikwiye guhagarikwa birababaje birababaje kubona ko ishyirahamwe hari giteka ryagiyeho mirongo icyenda na rimwe muzi igihugu nyine cyari kibayeho gikaba n'umugambi umwe bigafasha indi migambwe ikaza abahutu bari bavuga ko bari baracinyijwe kandi bari baracinyijwe baragaruka baratwara ubu u ubusore wa mbere bari bakwiye kurifuta ahubwo bari bakwiye kurirwanira bakarishyigikira uko bakarishyigikira uko bagwana- ba- bavuga ko batwagwana akarenganyo n'ubu nawe nyine ubu iryo shimo riguma rikora rigwanyira akarenganyo ntagire umuntu arenganya arenganywa ndetse mbere n'andi mashyirahamwe yari yarafashije rigitega gushyiraho bayareka akore n'abandi y'ayo mashyirahamwe yandi akore babe- akarengane ariko bagiriye abantu barakagiriwe nako- nabo icyo nibaza ko icyakobaje ntuwikorera uwundi urakoze bwana niko yagize reka dufungure amatelefoni yacu dufite abantu benshi nabo bifuza kugira ah, i- umusanzu batanga muri kino kiganiro cya none aho twibanda ku cyemezo cyo guhagarika burundu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu liga iteka gusa icyo nasaba abahamagara ni uko ah, twagerageza kuvugisha imvugo zubaha no kubahana umuntu agatanga ibitekerezo uko abyumva kuri telefoni turi kumwe na moshi mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi nyanzarake mu ntara y'amakamba Iki- amajyepfo y'uburundi ikibazo cyawe
ikibazo cyanje mfise Mm.
jewe ndashigikiye leta kuri iyo ngingo yafashe nziza kubera ayo mashyirahamwe yihaye ingendo yo kurwanya leta ikaya i- i- i- i- yahitamwo gucafuza leta i- iyagiriza ibi canke biriya amajambo rero bakoresha yari ayo gucanisha nko gufata ukaja- ukavuga ngo ngo leta birahohotera abahoze mu gisoda ca kera urumva wowe ushobora yuko igisoda ca kera ko carimwo abatutsi umuntu wese aca yumva ko ari abatutsi bariko barahohoterwa aho kuvuga ati hapfuye umuntu kanaka mugabo bakaca bamushira mu byo yahora kera- akora kera kugira ngo abo basangiye ubwoko cyangwa abo basangiye ibi cyangwa ibiriya bumve yuko bariko barahigwa rero ni ukuri ayo mashyirahamwe ni ubwa ko leta yatebye mbere kuyafuta ni twa- kugeza aho twinjira muri iyi kirize Uraku- baribagiye barata- baratakaranga kivyo bajejwe gukora urakoze moshi kuri icyo gitekerezo cyawe pacifique mwiriwe neza alo pacifique uranyumva
Eh, ndabumva cyane ati mwiriwe neza yego uri hehe
yewe ndi bujumbura ku mugwa mukuru w'i Burundi ikibazo cyawe Iki- ikibazo n'intererano nagomba kuvuga nagomba kugaruka kw'aya mashyirahamwe yewe nkavuga nti bira- eh, ku bijyanye n'aya mashyirahamwe ati biba bibabaje cyane mu gihe baba bakora neza mu gihe baba eh, bifitse amashyirahamwe yabo akugara ariko yewe nkaca ngaruka kw'iri shyirahamwe ryugawe nkaca ndaba intumbero yaryo y'uko yari intumbero imeze neza cyane cyane cyane mu gufasha ibijyanye n'abantu mugabo rero nkaca ngaruka ku ibi- iya- ku bijyanye n'ingene baba barakora ukaca usanga aya mashyirahamwe hariho nk'ibintu usanga akunda kumera nkayo kwisukamwo mu bijyanye no guca inyuma y'intumbero y'ibyo aba yariyemeje ukaca usanga yo mu masezerano ukaca usanga muri ayo masezerano y'uko azo- atazokwisuka mu bya politike mugo ugiye kuraba ukaca usanga yivanga mu bintu bya politika ari nacyo gituma uca usanga akunda gukwega icuka kiri hagati yabo na leta mugabo rero ukaca usanga mw'iri vyegeranyo rero nk'iri shirahamwe ryovuga nk'icegeranyo twovuga nka twebwe abanyagihugu bidutera amakenyano nk'iki cegerano bavuga yuko nk'iki kijanye n'uko menga mu burundi hoba hariko harakorwa jenoside canke nko mu bibi bijanye n'ivy'igisirikare n'igipolisi hoba Pas- harimwo pacifique bazi ivangura.
ikibazo N'ibi cyawe bavuga bazi Eh, ikibazo ndetse cyawe nagomba nanje kumubaza Eh, nagomba kumubaza ati none nk'ibi bijyanye n'uko bavuga yuko abasoda ba kera baba bariko barahohoterwa cyangwa bahora mu gisoda ca kera ubwo ntibabona yuko byoba bi- byozozana icuka kibi rwose kurushiriza n'ibyoba byari bihari urakoze cyane cyane urakoze hariye ntumbero yihe byoba bituma bandika ibyo oye icyo nicyo kibazo nagomba kumubaza urakoze cyane bwana niko yagize ibibazo bya pacifique na moshi ahanini ah, barasa barasa nk'abashingira kuri raporo mwasohoye ijyanye ah, ngo n'ihohoterwa rikorerwa abahoze ari abasirikare ba kera
icyo nagira mvuge ni uko kiretse wowe makamba navuze yuko yavuze ati ashimiye leta Ara- ya- yugaye amashyirahamwe nibaza ko eh, ni ni uburenganzira bwiwe n'uwo nawe abajije ati none ibyo ibyo muvuga niwe nako byo basubiza inyuma cyane nimba muvuga ko ariko bahohotera abasirikare ba kera eh, bishobora gu- gutuma ibyo mu- mwagira mukize musubira mubisubiza inyuma njye nagira mvuge ni icyo icyo cyegeranyo twatanze tuvugamo abasirikare ni uvuga ijana na mirongo itatu na bangahe bamwe bishwe mirongo itanu n'icyenda mm, bishwe abasirikare harimo harimo aba kera n'aba n'abashasha mugabo ibyo turiko turavuga tuvuga ngo eh, benshi bahohotewe bishwe ugasanga bazi mu gisirikare ca ca- ca kera ico cegeranyo kiravugamwo darius kurakuri kiravugamwo adolf kiravugamwo itungwa rya eh, ry'abandi n'abandi muzi bari muri iyi migwi igwana mugabo nico gituma tugira tuti twebwe uwo ari we wese turamuvugira desire amahoro yaravuga mu wiruka ku bantu mu wiruka ku bantu mu gisagara ba- ba- ba- biyamiriza ikingo cya gatatu mugabo umunsi afatwa amaradiyo navugiye kumbwira nti turasabye nyabuna nyabuna ntiyicwe mumushyikirize ubutungane bumucire urubanza ntiyicwe ntahohoterwe ni bivuga bivuga ko bivuga ko aba twebwe n'ubu nyene ndavyo ndavyo pacifique yarasarasa amakere ati muravuga i- muravuga ukuri muravuga ibiriko biraba mugabo bishobora gutuma ibintu vyunyuka erega n'ubundi naho tunuma ntireka kunyuka twe tugira tuti reka tuvuge ibiriko biraba ico tudashobora kurakora ni ukurenzako canke ukugabanya uno munsi bambwiye ngo umuntu yapfuye sindonka izina ry'aho abana sinimenye neza nkabona ikiziga ntarose nda- ndabivuga mu maraporo ngo uyu uko nawe mbanze Tura- i- igihe tuzo neza imyidondoro umwe niyo tubishyiramo twihera tuti rero umwe yashyigikiye leta ni nziza ashobora kuba irimo ashobora no kuba mu bavugizi bo mu ntara Eh, kandi ni byiza kuko mugabo ejo ejo hagize ikimushyikira tuzomubwira uko twebwe ntituvugira abatuvugira cyangwa ntituvugira abatu ntituvuga kugira badushime cyangwa ibagirere hanyuma nawe uwo pasifike mugenzi wacu ndumva amakenga afise amakenga afise ni nk'ayo aravuga ati n'uwo abageze ati none ko biko bidahinduka ntimwotuma munuma tugapfa tugapfa nyine tukicwa- tugapfa umuyo- umu- umu- umwirondokera tukagira tuti jewe nibaza ko uburundi mu burundi byiza byiza buvugwa n'atari nyinshi togwa benshi bariko bararuha kubera amakungu dusemere atariko ara- arafasha n'ingoga ngo bagarukire ko n'uwavuze ati eh, mu- ko mubona bishobora gu- kunyu- kunyura ibintu nimwobireka ntituzobireka bakiriko barica ntibahebe kwica bakingira abantu tuzobivuga uko hirya y'ejo mbere nabo mbere numva bavuze ati hamagarire abantu batahe abantu mu guhunguka amahoro ntibayahamamaza ariyamamaza ni ukuvuga uno munsi jewe ngoma numviriza amakuru mu burundi umunsi uzokumva amakuru yaga- ama- amahoro yagarutse ntawe uzo- sinzorindira imodoka ya serugira intware kuko ndafite ibyo nakoze mu burundi abahunze bose baguma bumvizagira inkora igaruke mu buhungiro ntiharyoshe abari ngaho binyegeje mu- mu- mu mitumba mu mazu mu masengero turafite turafite aba- aba FNL, aba ano, turafite abasendede urwaruka rw'imbonerakure nzi aho rwinyegeje kubera bari umurongo cumi na batandatu agasanga basigaye ari batatu bagaca baraba mu ishingiro binyegezamwo kugira ngo kuko ntibashobora guhunga bamwe biruka ko bafata ntibashobora kujya babona izo mbonerakure bandi baki- ba- ba- ba- bakiri nk'urwakazi bobafata nizo rero twikwiyamiriza urakoze bwana niko yagize reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika Ah, viyane mwiriwe neza
mwiriwe neza ikibazo cyawe uri hehe
mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, mbanje guhoza shere yagize amahano yahuye n'amahano abandi benshi ntawe bahuye ariko nagomba ndamubaza ikibazo biragaragara ko mu burundi bwacu ibyo byabashike bitagiye guhagarara vuba na cyane cyane dufatiye kuri irya jambo ryavugiwe mu rutana bise apocalypse mbega aho yavuze ry'amajambo bikaba byarabashikiye nk'uko yavuze ko ari ko akurikirana ku munsi amakuru ashika i burundi amahano azara uburundi buza burabona nagomba ndamubaze nka bijya byashitse matana i bururi bo ufatiye za rutovu n'iyindi mihingo Vi- y'i burundi viyane viyane imbonerakure zigi- imbonerakure zigira imyimenyerezo ndindira gatoya Ba- ba- ariko mbere y'uko None- ure- uretse gatoya ah, uvuze ibyavugiwe rutana ntabwo ari buri muntu wese eh, wabyumvishije icyo ushaka kuvuga ni iki ni ibiki byahavugiwe icyo nagomba kuvuga rero byaragaragaye ko ubwicanyi butagiye guhagarara vuba kuko amaze kuvuga ko hagiye kuba iyo uvu- amahano uburundi iyo- bugiye kubona amahano none baba bariko bakora iki kugira ngo uwo uwo uwo kiretse ninde kuvuga uwo gusa.
ninde uwo ninde uvuga
eh, umukuru w'igihugu Yavu- irya jambo yavuze Aha.
none baba bariko bakora iki ko bigaragara ko integuro bateguye itagiye guhagarara vuba baba bariko bakora iki kugira ngo imhora igaruke i burundi kiretse kuvuga gusa none ko bavuze amadosiye menshi bamaze kuvuga ni menshi ariko none ko bidahagarara bariko bakora iki bagiye gukora iki bafatikanyije hamwe n'abandi bahuye amahano nk'aho si bo bonyene ni benshi bariko bakora iki nico kibazo cyane urakoze viyane reka dufate na eliezer mwiriwe neza
yego ndabumva ibiganiro uri hehe
ndi mu karere ka rulindo kigali mu rwanda ikibazo cyawe gerageza uzamurirwe ariko
ngewe ntabwo ari ikibazo mfite Mm.
ahubwo ngewe ni ugushima kandi kugira ngo n'abaturage bose bo mu rwanda dukomeze eh, cyane cyane gukomeza ku- cyane ko igihugu cyacu kigiye kwinjira mu matora kugira ngo perezida wacu tuzakomeze tumushyiraho amaze kugira ngo turebe ko yakomeza kutubana mu minsi iri imbere
urakoze eliezer kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, bwana niko yagize ah, viyane afite ibibazo akubaza akavuga ngo ese amaherezo ni ayahe ko mubona ibintu mukabyandika mugakora amaraporo ariko ntihagire igihinduka
elizere nawe ntabwo numvise eliezer ikibazo cye ntaho gihuriye n'ibyo turimo kuganiraho
reka murakoze nagira muhumurize eh, ibihano yavuze iz'umukuru w'igihugu yavuze izo biriko birakorwa mu rutovu biriko birakorwa mu matana turabikurikirana kuko naravuze ariko avuga ati mugiye gusubira gukora gute nabwira nti inkuru dutanga tuzihabwa n'abanyagihugu tuzihabwa n'abo bari muri iyo leta nyene tuzihabwa ni ukuvuga ko ibibera mu gihugu umuntu yabimenya nagira rero ndamuhumuriza mugitangura mwavuze ngo ishyirahamwe mpuzamakungu yaravuze rigiteka bayihagaritse ishyirahamwe y'uburayi yaravuze igiteka bayihagaritse twebwe rero sindi bubabwire ngo ndafise inyishu rigiteka yagiyeho byishomere rero birifashe by'ibintu bihinduke inguvu ufise zonyene inguvu dufise ni ugusemerera no gushyira ahantu ababona ahantu hari ibintu kugira ngo uyu minsi nimba ababwiza gutabara batariko baratabara n'imana si zo zirabwiza gutabara isi nuvuga bagiye gutabara iriko biraba ku isi ejo niba ziravuga ati ntibatabaje ntibamenye ibiriko biraba mbonera ko ziratwara inkoko ku murango ziratwara amabiri ku murango aho si muri izo ntara za ruguru ni mu gisagara hagati bujumbura ibyo birahaba mugabo natwe icyo dukora tugiye gusemerera tubanaye dusemerera n'umunsi birababaje kuko basosera igiteka barahagaritse n'ishyirahamwe rya oni nuvuga yo bita ofisi yo komisariya y'urwadoroni yahora ikorana neza nari igiteka mu bikorwa bya misi yose leta yari yaranitse urwandikira avuga ko batagiye gusubira gukora gushika n'uno munsi ntawe ubyerezo byabyo se tukagira tuti rero ku isi nta bugabo bwigaba akihari perezida nkuru nziza arahari atwara uburundi mugabo nta bwiza nta burenganzira afite bwo kugira ubugabo bwigaba ejo ejo hariho abamusunza nuvuga uburyo n'ibindi naho uwo bavuga ko ari imana avuga ko ari imana kubera yerekana ko arengeye ibintu byose byabwiye murutana ko ari imana imana ni uko yerekana ko arengeye ibintu byose yerekana ariko arahemba bari imbere yiwe ko ku isi ari we ari imana ari imana yabo atakiyegira mugabo nibaza ko yoba ni ukwihenda gato sinzi ko ni ukwihenda ko nta muntu n'umwe ku isi ubu isi n'urushi ibyo bashaka ari byo bimugirira bareka umunsi yafashe ingingo ati uyu muntu ntahagare gutoba akarere ntahagare gutoba akarere ntahagare kwica we yokingiye guhagarikira abica kuko ntajya kwica ntahagarikira kuko umunsi bavuga ati wa mupolisi wegamiye ukorewe inzego wa mupolisi baba bose subire kumva umuntu apfira kuri buno butaka bw'uburundi icyo mugora yosigara agwana no guhagarika ibyo birori byavutse akagwana n'abo mugabo ntihagire uwicwa n'umusirikare ntihagire uwicwa mu gipolisi ntihagire uwicwa n'imbonerakure byo koroha kurwanya kandi ibyo buramushyigikira mugabo ubu bacica we yokingiye abagitorotira we bokingiye bakinyiruza we yokingiye nibaza ko atamahirwe afise yo kubandanya bikora umwanya munini jewe ntacyo turasemerera abatazotabara nabo ndavyemerera uviyane yavuze mu minsi tuzogira tuti none abarundi ntibabonye mubona mwakoze iki tuzotaka abo tuzovuga uko nyene bityo babashingiriza imanza agira ati ishyirahamwe rya batwara ishyirahamwe kino gihe ntacyo yakoze kandi abantu ibyegeranyo byasohotse byinshi barabibona noneho ndetse mbere bamaze kubona ko sinahagararaho cyane kuko baravuze igipolisi ko kizoza baravuze abanketere ko bazoza ntibaza ko mbisi bazoshika ibyo zose ntibaza ko ibimenyetso by'uko nasiyo nini ni afurikene ni europeyine bashobora gufasha kugira ngo igihugu kijye ku murongo nibaza ko biza bihari iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku cyemezo cya leta y'u Burundi cyo guhagarika burundu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu iteka rikaba ari rimwe mu mashyirahamwe yashinzwe mu gihe cyashize rikaba rimaze igihe kinini rikora bwana niko yagize ah, wavuze ko muzakomeza imigambi yanyu yo guharanira uburenganzira bwa muntu ariko noneho ah, mu burundi mufatwa nk'ishyirahamwe ritemewe n'amategeko nyuma y'uko leta ibahagaritse burundu ese ah, agaciro kazava mu byo muzajya mushyira hanze mu gihe mutemewe n'amategeko ah, kazaba kameze gate
murakoze Eh, itariki itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri n'igiteka bari ihagarikiye ni uvuga amakonti yayo kugira ngo hari mu ntumbero kugira ngo dusohoye kuronka amafaranga dukoresha ntihagire ikintu dushobora kuvuga itariki izo zarindwi itariki icumi batwara umunyabigega wacu baramunyuruza yatwaye n'imodoka yo mu bwoko imanasi ariko ndetse kwizera ninamiye n'ubu nyine nibaza ko eh, ndiko ndavuga iri jambo Eh, ikijya eh, itariki hama mu kwezi cumi na rimwe itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi cumi na rimwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu baraduha twagumye dutanga amaraporo nabivuze hama baraduhagarikira baraduhagarika ivy'agateganyo twari tumaze umwaka twandika tuvuga tuti ndayo mankete mugira kugira mwugure amakonte umwaka ugahera twaranditse twongera tuributsa nta cyakozwe icyagiye gukorwa nicyo cyagiye cyerekana ko baciye bayihagarika bifata kibanza no muri iri ugwete rero bagusohoka kuyihagarika burundu bavuze bati baraduhagaritse tubandanya dukora ni ukuvuga ko iyi guhera mu mu- aho bahagaritse amakonte ibyo twakora byose bawe ntibabyemera ko twasa n'abari mu bihano n'ubu ntabyo yemera nta- nta- ni ukuvuga ko tugiye gukora uko twahari uko guhera duhagarikiye amakonte uwakora wese muri iri giteka yakora yinyegeje kandi noneho n'abakozi bahembwa amafaranga bakora kuko urumva twahemba amahera ko amahera bari bayugaranye n'ubu ari ku makonte yacu ndashimira uko gushira n'ubu amahera ari ku makonti kugira barayakoresha ndazi ko ariyo uko ndamenya ku munsi ku munsi novuga rero ntitugiye kubandanya dukora dukorana n'abo bantu badahembwa iki ishyirahamwe ry'igiteka novuga ko ryipanze kuva kera hari umugambi w'i- w'intwari ibereye kwigisha ku mitumba ku mitumba twashyiramo komite bita amakomite rokadebo ni guverinanse novuga mu kirundi ba- eh, ari novuga intara igi- intara cenda ha- cane cane zo mu bure- zo mu- zo muri nord abo bantu barahari batanu batanu ku mitumba bamwe baratowe bari ku mi- batwara imitumba abandi batwara amazone abandi batwara eh, ama- ama- harimo n'abatwara amakomine uno munsi buramatari nibaza ko kugira ntange n'icemezo buramatwari atwara- buramatari atwara intara y'umuramza emmanuel ndazi ko nigeze kuja musanze mu rutegano ikomine ya para arambwira ati ansheri ibikorwa mukora birarengeje uno munsi umuntu amanura ni umudamu ntavuze izina mugabo baca mumenya ni naka mwa- mwigisha abo rero abahera muri izo nibo tuzo- dukora abarundi baduha izo nkuru n'abatwemera ntidukeneye kwemerwa n'uburundi ne- ne- n'umukuru w'igihugu canke iki yatwihakanye yatwirukanye yatwirukanye kuko ariko tuvuga ukuri turiko tuvugira umunsi muzobona twabuze ivyo du- twabuze ivyo dusohora ni uko abarundi batazaba bakitwemera tuzoba batakiturugira inkuru igihe cyose muzabona turonka inkuru nuko tuba dufite abarundi baturungikira inkuru ni ukuvuga ko bizeye ibyo tuvuga bavuga ati turasabye turasabye dushikanira ibintu imbere kuko nta mafaranga bariko bararonka ntaho twaba barazi yuko nagira ndabwiye yuko leta y'uburundi yari yariteguye nigeze guhagarika amashyirahamwe yari izi inkurikizi zabyo yari azi yuko guhagarika ishyirahamwe amashyirahamwe mpuzamakungu aduha ifashanyo kugira dukore afa- akorana n'ishyirahamwe riri mu- riri mu mategeko bari bazi bari babizi neza ko bahagaze atafasha zibashobora kuronka nacyo bituma mu n'abatwugariye amakonti hama bagaca badufuta kugira ngo nyine nitwari kuri konti dukoresha nizo rero na- uko icemeza ko tuzaba dufite abarundi batwemera igihe bazadukurikira amakuru niyo twayabura bakaba batuvuyeko Urako- hanyuma rero urumva leta leta icyo yatse nico icyo cyo kwirwanya kugira ngo ibyo ikora byose nagire ikintu na kimwe kimenyekana jewe ntababesha iradiyo niko ravuga turavugana n'abashikiranganji bamwe bamwe novuga ndetse mbere bari mu bibanza bikomeye baravugira nawe bo muri dokimanasiyo bamwe bamwe bakuru bakuru turavugana bambwira ati garuka ntacyo uzobura nabyo ugira garuka
Ah, bwana bwana nshere uratwumva bwana nshere uratwumva ayo mafaranga none muri ko muvuga ngo nimugaruke mugaruke njye ntakeneye ko amahoro nti ari iyamama niyo nyine yiyamamaza asaba ku butegetsi bayamamaza bwana sheri guma kuri telefoni reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika nabo bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro jowa sheri mwiriwe neza
mwiriwe munyamakuru Eh, uri hehe
gerede bujumbura ikibazo cyawe
niyo ikintu agomba kuvuga Mm, nongera mbaza n'uwo uwo mu- uwo mugabo arongoye amashyirahamwe mm.
abo bantu barongoye amashyirahamwe ibyabo twarabibonye I- ibyo bakoze twarabibonye ayo mafaranga bumva avuga niyo niyo niyo bak- niyo bakoresha mu guha abantu bica abantu niyo bakoresha mu guha abantu bica abantu hama ikindi nacyo yavuze icerekeye ngo wumva a- bafise n'imvugo mbi avuze ngo ngo ngo zino w'amahoro ngo igihe ngo bamufata ngo yaciye asemera kunagira ngo ntibamwice mbe leta leta igeze kwica abantu cyangwa igeze kwica a- a- abantu i- i- i- ibirongoye hama ikirace yavuze avuga ngo nta mahoro ahari mbe mu bantu ko mu burundi turenga miliyoni icumi abo u- bumva bahunze iyi ntwaro bavuga ngo ni ya- iyi ntwaro ya petero muhunziza bakaba bakaba bashyikirizwa magana atatu abo rero uko abo aribo baruta abantu baba mu burundi hama ikindi nacyo yavuze a- aravuga ngo aravuga ngo ngo ngo ba- ngo batanga amahera kugira abantu batahe Na- ahubwo bo nyene nibo nibo bayatanga kugira ngo kugira ngo kugira ngo abantu ntibatahe kuko ba- aba- abo bumva i- abahunze babagize imbohe hama ikindi naco ikindi naco avuga nahavuga ngo ngaho muri leta mu nkuru ni kubesha iyo vyose ni kubesha nta nkuru bamuha hama yavuze ngo nimbonera kure ngo zigenda n'inkoho mbe azimenya gute arazoza atubwire ukuntu na- natubwire ukuntu azimenya av- avuga ati imbonera kure mu maso isuku yanditse kuku kandi byo kuvuga ngo ngo nimbonera kure mbe mbonera kure ko ko n'umukuru w'igihugu yanga nimbonera kure Na- natomore avuga icyo agomba kuvuga areke kwitwaza ngo ndi- ndi mbonera kure zite- zigenda n'inkoho Iki- ikibazo cyawe ni ikihe jowa sheri
ejo ibibazo nibyo niyo ndiko ndavuga yarabyumva ibyo ndiko ndavuga I- hanyuma urasa nkaho Ikibazo uha- cyo- urasa nk'uhakanye ibyo avuga ni ukuvuga ko nta kibazo mufite
emwe genda nanamubagije ibibazo nibyo nyene arabyumva ibyo avuga byose ni kubeshya nabyo kuvuga ngo ngaserukira abanyagihugu naho nyene ni gukinja ni- ni kurondera inja kuko ahavuga ngo a- ngo abanyagihugu ngo ba- ngo bari- ngo bazo- ngo bazoreka kumuha inkuru mbe ko ari byo akora nawe yazoguma aro- aronka izo- izo nkuru nyine z'ibinyoma hanyuma kugira ngo nawe nyene abarabaho harisha abantu kugira amahoro urakoze jowa sheri kuri ibyo bitekerezo byawe turi kumwe kandi na tiyeri mwiriwe neza tiyeri uranyumva
ndakumva ndakumva uri hehe ikibazo cyawe
mu kayanza ikibazo cyawe
yewe hano niho cyari ikibazo yari intererano Mm,
naterera kuri abo barongoye ishyirahamwe rya rigiteka bagira inguvu bagira inguvu kuko kuko turabyihweza mu burundi haraba ubwisunzi bw'agahomerabunwa abifungwa ridakurikije amategeko mm, ubukozi bw'ikibi bwinshi buta ibu- ibu- ubwicanyi ndengerabutungane abo nabo bavuga bo kuba muri leta bavuga yuko ayo mashyirahamwe yigenga akora ibitaroranye mm.
tubona neza ko abantu bicwa batabaho sinzi ko bashaka yuko abapfa bazobazwa ibyo batagira ikibavugiye Aya Ti- ti- mashyirahamwe- tiyeri ya- tiyeri ya- ti- ti- tiyeri umuntu yumvishije ibyo urimo kuvuga akumva n'ibyo joashe uvuyeho mu kanya avuga yavuga ngo wenda ntimuba mu gihugu kimwe
igihugu cy'uburundi turagisangiye n'aho badashaka ko bamwe bakibamwo urumva umuntu bamaze kumwica kandi ata- ata bubasha bamufise ko Mm,
ibintu bigoye ariko rero yewe nko ku- ku bwanjye uko ndabibona mu burundi mu burundi ndahaba n'igihugu kimwe ntembera mu ntara zose ariko ni ukugenda urabunda ba- bunda umengo bamwe barafungwa mu mabohero baruzuje abantu abandi nabo barabishe abandi nabo barahunze ibihumbi n'ibihumbi mm, bavuga yuko igihugu kimeze neza kandi abantu be bapfa abandi bagahunga abandi bagafunga numva rero icyo aba- abantu bazira ahubwo nk'uko bavuze yuko ama oni n'amashyirahamwe avuga yuko bosaba leta yuko yotezu- yotezura iryo shyirahamwe ry'igi- ry'igitego iga- rigakora yari n'isicyo nosaba ahubwo nosaba yuko amashyirahamwe nyene yokora kugira ngo uwo muntu atuma abantu bapfa bagahunga bagafungwa akavaho intererano y'iwanjye niyi urakoze cyane Ah, bwana niko yagize ibitekerezo bitandukanye burundu by'abantu babiri baba mu gihugu kimwe batahunze ariko ukumva ibyo bavuga ni ibintu bitandukanye
Eh, murakoze ndiko nagira nagira shimire bose ibyo bavuze ko umwe wese yavuze akari ku mutima hama umwe wese aragira avu- arajya umutima amenye aravuga akiri ku mutima keretse yuko uwa mbere ntiyariye umu- ntiyariye sinovuga ko yariye umutima ko yoba ya sinzi ko yoba yagombye ku- kurondera harahara mugabo icyo nagira mvuge ni icahe ni uko nahavuga ngo miliyoni icumi hama ngo n'ibihumbi magana atatu bari hanze Eh, ntavuge abashika hafi ibihumbi bibiri bamaze kwicwa naho yoba ari umuntu umwe mu bihugu biteye imbere muzi hapfuye umuntu umwe yagonzwe ni- yahawe sida umukuru w'igihugu amaharaso arahagarara rero sinumva ibihumbi bibiri harimwo uwahora atwara dokimantation adolf harimwo ikurakure yatwara ikintu gikomeye harimwo uwahora umushingamateka wo mu karere asamos harimwo umushikiranganji harimwo n'umuvugizi we yahatswe hanyuma mukuru w'igihugu bakamuvuga bakamuvuga ngo amahoro arahari amahoro ni menshi Nu- nagomba kuri uwo muntu yavuze ko amahoro ahari none abo bantu bicwa abo bantu bakuru bakuru tureka abo batazwi tuvuge abo bazwi tuvuge koroneri zi- koroneri zikoma eh, ko- koroneri zikomagu n'abandi n'abandi abo bose bishwe nagira nti ibi twama dusaba ngo ni mwebwe mu- Amateka avuga ati ngo ni mwe- turate- ngo- ngo ni mwe mubica mu- mukuri- mu- mukoresheje amafaranga muhabwa
ibi twama dusaba tugira ati abasirikare baze gutabara igihugu ni afurika itabara abantu batabara igihugu nibaza ko na leta y'u Burundi yarera nimba atari ibica nimba ari ibica twovyemera nimba abo bantu bakuru bakuru twavuze ari ibica nta kuntu yosaba baza ku- kubafasha gutabara mugabo nimba abo bantu nabo ababica batabazi ni- niyo leta yari ikwiye kuja imbere igatabaza rero nagira nti- nagira eh, nagira nti nta muntu tuzoguma tuvuga urumva nta ushinga nabo twari sinkeneye abashima jewe sinkora muri ligi iteka zirya nkuru nta nasigenda zirondera igihe nari mu Burundi nari ifise ishirahamwe nakora nk'umudiregiteri executif ubu narahunze singikora mugabo sinahembwa nari iteka nahembwa n'iryo shirahamwe Ne- nibaza ko n'umukuru w'igihugu itariki imwe y'ukwezi kwa kwa- bibiri na cumi na kane yarampaye agashimwe karimwo nu- n'ubu n'umunsi novuga twamaye iri mu biro naho nkoreramwo na amverope y'imiliyoni zibiri nari naganije n'umushikiranganji eh, nu- yari ajejwe iby'umutekano yashimiye kubera ibikorwa nakorana n'abanyagihugu by'uburimyi n'ubw- n'ubworozi ngira rero nti nimba abo bantu ibihumbi bitatu bariko baravuga amajana atatu bari hanze harimwo jewe harimo n'abandi bakorera mu zindi ntara bafatanya n'abanyagihugu mu rutana na- intara imwe nakoreramo nakorana n'ibihumbi umunani n'amajana n'ijana na mirongo itanu aho hantu n'umunsi sinzi ko biriko bigenda neza nk'uko nari ndahari eh, naho watabura uwo munsi ubira mugabo urumva nije nari imbere I- ivyo bihumbi magana atatu rero bari hanze akwikiye umu- ivyegereye ikigega c'umukuru w'igihugu akwikiye abahora batwara n'amashingamateka akurikira aba- abahora aho bahorana mu ishamba bari inyuma y'igihugu akwikiye incabwenge ziri hanze zari kuko ibihumbi magana atatu hahunze incabwenge hahunze abazwi ko bamwe bagira ati jewe nikeka ko iki aho bose nabo bariko barafasha ibihugu byatera imbere ibihumbi icumi biri imbere iyo- izo miliyoni icumi ziri ziri imbere hari n'aho ibyo bihumbi magana atatu biba bikeneye cyane kugira babafashe mu iterambere so rero nkagira nti ni ukuri ni ukuri turakeneye igihu- igihugu gitekanye umuntu wese yari afise ibyiyumviro by'iterambere aje gufasha mu burundi twebwe icyo tugiye kuguma twiyamaza dukeneye umutekano kugira tugarurire turonke akazi n'ubu saha undi ndashobora kuhakora iyi- gukorera iyo migambi nakorera mu burundi mugabo sinzi yandika nkorana n'abarundi iyo bari bose uko umutwe narawuhunganye abahunze bose imitwe barayihunganye basize amazu n'ibiki imitwe barayihunganye ubwenge barayi- bwarabuhunganye tugira duti rero icyo nicyo gikuru leta y'uburundi budu hahunze yari afite ivyiyumviro botereye mu gihugu uwo muntu avuga ati nimugume yiyemura amajana atatu hari n'amajana atatu ari mirongo umunani ku ijana y'abakenewe mu burundi n'ibyiyumviro bizotera imbere bi- biri muri abo biri muri abo bahunze hanyuma nagira nshimire umuntu w'i karuzi nambaye mu kayanza mu kayanza iri mu ntara nakoreyemo cyane muri uwo mugambi wari igiteka nabwiye je ntwara ari igiteka narabikozemwo abikozemwo ntwara umugambi w'intwari ibereye mwumva ndawuvuga ndazi ingene wubatse guhera ku mutumba gushaka ku ntara niyo nacyo gituma nagenda munshimire kuko umuntu akiri mu burundi turavugana n'abashikiranganji turavugana n'abadiregiteri generali turavugana n'abatwara intara baravuga bati ukuri turi kuvuga twugaye
urakoze bwa ndakunda ukazi eh, ukuri tuvuga twugaye mugabo bakuvugiye ku iradiyo ni ukuvuga ko ajya umutima amenya akavuga ku iradiyo azi ko ucamurondera nagira nti rero abantu nk'abo nibo bakeneye mu gihugu kuvuga ukuri uko kuri ntuvuge ubwira usabe ejo urapfa urapfa uvuze je n'umunsi nawe buronyica ndetse abana bavuga bati naho papa yapfuye umwana mutonyi arazi kuvuga ubu bagira ati naho papa yapfuye ariko yigura igihureka avuga intuze uwo murundi yavugiye ikaruzi mu kayanza yavuga ati "Na- yazize yaravuze iki kintu ku iradiyo kandi yagomba gufasha igihugu ayo macandya ayo macandya yo kuvuga ngo ugire urareho umuntu apfa urashobora kuzinduka ugapfa mugabo upfuye yuko wari ugomba gufasha naho niteka mu- mu gihugu no mu muryango urakoze bwana niko yagize reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika alfred mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, kiba- ni nk'igitekerezo urebye mu by'ukuri ndagira ngo tugaruke inyuma gato Mm.
ku bibazo by'i Burundi bigitangira ibibazo by'i Burundi bigitangira mbere gato bakunda kuvuga yuko iyo miryango mpuzamahanga mu Burundi burimo burategura ihonyabwoko nyamara iyo urebye neza usanga ahubwo abavuga ko hari gutegurwa ihonyabwoko nibo bagiraga uruhare mu guteza umutekano muke igihugu cy'u Burundi bitwaje manda ya gatatu ya perezida Nkurunziza ariko iyo urebye umuryango mpuzamahanga uburyo yagiye ubyitwaramo kimwe n'iryo shyirahamwe ligue uburundi bwahagaritse wasangaga mu by'ukuri batarabyitwayemo neza ahubwo uruhare rwabo kwari uguteranya abarundi ibyo narabikurikiranye kuva bigitangira na mbere y'uko habaho amatora mu burundi narabikurikiranye kugeza na n'uyu munsi ubwo rero ngewe iyo nitegereje neza usanga bariya bantu bahunze cyangwa se twakwita ko barwanya ikiringo cya gatatu cya perezida nkurunziza usanga bari bafite abantu babashyigikiye abo bantu babashyigikiye hari harimo na oni kuko muribuka mu nama y'umutekano ya oni bafatiye urundi ibyemezo ndetse bemeza ko bagomba no kohereza abapolisi bashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi nyamara iyo urebye neza bagenderaga ku makuru y'ibihuha wumvaga ko n'abantu bavuga ngo barahunze ngo wasangaga bavuga ngo bahunga ngo imbonerakure ngo zavuze zizabamesura ibintu nk'ibyo abanyamakuru bagiyeyo b'ijwi rya amerika ndetse n'aba radiyo bbc mu by'ukuri basangaga ibyo bintu nta bihari bo bakavuga ngo babatoteza mu ijoro iyo miryango nayo ikabishyigikira ikemeza neza ko mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano cyangwa se abaturage bagaramiwe kandi nyamara iyo urebye wasangaga mu by'ukuri ari abantu batifuriza uburundi amahoro ahubwo ari ukugira ngo baryanishe abanyagihugu nka leta y'u Burundi rero nk'igihugu cyigenga nk'igihugu gifite demokarasi cyangwa se wenda nkurikije ikiringo bavuga ko wenda bo ari icya kabiri n'uko itegeko nshinga ribivuga twemeza ko twese ari ikiringo cya kabiri cya perezida nkurunziza ubwo nkavuga ngo wenda nk'igihugu gifite demokarasi niyo mpamvu mbivuze aho ngaho kandi yatowe n'abaturage nkavuga nti bafite uburenganzira bwo gufunga umuryango mpuzamahanga uwo ari wo wose igihe babona ubangamiye inyungu z'igihugu n'inyungu z'abaturage ba- bafite uburenganzira bwo kuzifunga kugira ngo barengere igihugu bityo rero nkaba mbona ko gufunga uriya muryango niba babona koko wari ubangamiye umutekano w'igihugu cy'u Burundi uryanisha abaturage ushingiye ku macakubiri gusa nk'ayo ngayo bafite uburenganzira bwo kuwufunga nkaba nemeranya na leta y'u Burundi mu gufunga uriya muryango niba babona ubangamiye inyungu z'igihugu Ura- bityo rero kuri njyewe nkaba mbona ibindi byose bavuga bijyanye no gufunga uwo muryango cyangwa ngo bawufungure niba babona yego kuri diporomasi birashoboka ko izakoreshwa wenda ugafungura ariko niba babona ubangamiye inyungu z'igihugu bagomba kuwufunga murakoze urakoze alfred kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na gilbert mwiriwe neza uri hehe
ko gendi bujumbura i burundi ikibazo cyawe
yego nuburi ko imana mbanje kuba kubipfuriza umwaka mushasha ko nshobora duherukanye umwaka mwiza nawe mukiza umukinisha
umwaka mwiza nawe ikibazo
yego hama ni ukuri je nko nama na- narigeze kubivuga mu burundi ikintu cabuze nico nokwita ukuri nta kuri abarundi dufise kandi nta n'ukuri twigera tubwizanya muri kamere kacu kuko ibyo dukora zose tugerageza kwama turiko tuvuga ngo reka twementanirize naka kugira ngo turabe yuko ibyo tworamuka nako ndumviriza umutumire wo mu kanya gaheze n'ukuri arambabarira kuko n'ishyumviro ciwe ariko nka twe abarundi turi mu gihugu kandi twagisigayemwo n'abariho bene wacu byahise bagahunga ni ukuri turabona ko ibintu byabaye ava yuko manifestasiyo ziba byatwereka neza yuko aya mashyirahamwe nyene harimo ligiteza za dodehashe za za bandonismo hari ibintu bariko barategura ubwabo bigamije gucanishamo abarundi ati guti jewe nakunda ukuri ko ndakunda kugenda ntanga n'uburorero kuko jewe mpagaze uno munsi ahajya kuntu ugiye kumutakura jewe nafise umuhungu yavuye ku musaga w'umugenzi ari umunyeshuri twari kumwe arambwira ngo jewe uno munsi umunsi wataye amakambiro onze arambwira ati jewe ubu nyene ndahunze ntunze abajene baba ku musaga arambwira ati ni ukuri baje bampinkoho ibyo wanje ati twagiye ati iyo tugiye hehe je ivyo uti ngo tugende urabimenyera iyo tugiye ati nanjye sinenze ibyo ari byo ariko gusa bameze nk'ugenda kugira ngo ntibanyice navanze ngeze imbere abapolisi baca bararasa bamaze kurasa jewe ndiruka maze kwiruka ngwa mu kiruhuko, Giliberi ndetse Gili- ndabandanya.
Gili- Giliberi gerageza uhine igitekerezo cyawe cyangwa se niba ufite ikibazo ukibaze kuko nta mwanya dusigaranye Ah, eh, eh, okay umva nako mvuga ati ni ukuri ku bisanzwe rero ibyo biro biri kuraraba nta nta kiringo cya gatatu bariko baragwanya ahubwo bari bafite profi zabo bariko baraprofita kugira ngo bo barabe yuko eh, nkumbuwe ibi- imigambi cyangwa se ibitekerezo byabo gerageza ku avanse ariko intumbero bari bafite twe turiko turabona ni uko bashaka gufuta ico bita umuganga fndd fdd n'abawuvamo urakoze N'ababesha cyane benshi urakoze cyane birumvikanye ibitekerezo byawe bwana niko yagize alfred na gilibert barahuriza ku kintu kimwe ngo umu- mwa- kuva na mbere y'uko ikibazo cy'ikiringo cya gatatu gitan- gitangira mwari mufite umugambi wo guhiruka ubutegetsi
murakoze cyane nabo ndabashimiye ko n'ibyiyumviro byabo niko eh, na- ni uburenganzira bwabo gutwagiriza ibintu ari byo ataba byo mugabo icyo nagira mvuge ni uko nagira ndababwira ubundi jewe ni jewe navuye mu burundi nivuga umwaka ugira uhere duhejeje gusohora raporo batanguye navuyeyo mu mpera z'uko cumi na rimwe nyuma y'indwi zi- nyuma y'indwi imwe zi- nyuma y'indwi zibiri zikwiye batu- banyuruzeho twakorana muri claudette kwizera mugabo ibyabaye mu yandi mashyirahamwe kandi jewe sinasiba mu myiyerekano nagira ndababwire ubundi iminsi yose imyiyerekano yamaze narayigendamwo nk'umunyagihugu asanzwe wo mu nyakabiga apana nk'utwara ishyirahamwe nagenda nk'umunyagihugu no mu nyakabiga nta n'umwe yagira yarazi ati ujya ari mu myiyerekano n'utwara ari igiteka hama rero ibyabaye mu yandi mashyirahamwe baba- baba- babanje kuba- kubita abicanyi babaseru- babaserukira ama- babasororera amamanda dare jewe gushika n'uno munsi nta convocation fise nta kiretse nibarungice ejo gushika uno munsi mu butungane nta na kimwe nta kintu na kimwe cy'ubutungane bw'urundi bari bwanyagiriza abo nibo baba batanguye kuba inyagiriza aba- abashyikirije ubu Eh, mwese bintangaza kuko eh, leta y'u Burundi yarafashe intumbero y'uko igomba eh, kugira ikintu gikivura gikije abanyagihugu wabivuze uno munsi abanyagirije ko ndi mu bagiriye ejo buca ndashobora kuronka manda dare international kubera wabivuze ko wabicisha mu bantu nibyo by'uwo munyarwanda azi novuga amategeko y'u Burundi kurusha abarundi babubamwo ntibitangaje kuko ndazi yuko muri iyo minsi iheze hariho utwara ishyirahamwe mu- eh, ni muri ibihugu turanye nta- ntarinze kuvuga leta yatumye ko bakagira agafilime y'uko ama- amahoro ari mu burundi akabicisha mu twara ishyirahamwe uwo munyarwanda rero nawe kubona ashobora kuba ariko arakorera leta kugira ngo eh, yemeze amakungu ko mu burundi hari amahoro ntibisanzwe kandi novuga ko ku gihugu gihugu umuntu atwara igihugu afite amafaranga menshi bakoresha muri byo mu bamaneko bande nk'uwavuze ashobora kuba ari mu rwanda akorera uburundi kuko nta muntu yorusha amateka abarundi ababamo ibyo bavuze by'ibiringo jewe ntabyo mpora ngaruka ko cyane kuko numvise ari indusha ashobora rero kuba ariko ari mu- ari umunyarwanda ariko akorera uburundi ni ibisanzwe guca amafaranga n'ibikwiye bira- bi- birasanzwe eh, abantu bava mu gihugu bakaja mu kindi bagiye kurondera amafaranga kera nagira nti nyabuna nyabuna ibyo tugiye kubana tugiye- byo mvuga eh, uno munsi leta ntirashira imbere y'ubutungane je nzoja kubyonyagiriza ayo makosa yose nuko mu itangazo fise basohoye itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'icumi na rimwe bahagarika baravuze ko rigite jewe umwicanyi akorera mu rwanda ngo rwanda ndabucamo ngiye gutembera so nahungiye n'ukuri hama eh, ejo ejo barashobora kungiriye nuze nzokwitaba mugabo sinzokwigira mpagarika nzovuga ivyo mawe n'abantu amakuru yose ndose sinzokubwira ndahano mahubwira ngo ndo nk'ibi n'ibi n'ibi n'ibi aho bose navuze tuvugana bagerageza kugira ngaruke mu burundi si urukundo bankunda ni urukundo bakunda ari igiteka agira ati ndi igiteka n'ishyirahamwe rya kera ikimenyamenya ndetse mbere mwarumvise amakominike yose amakungu yasohoye avuga ati ni ishyirahamwe ryabayeho ritigeze rigira rihagaze ryavugwa ukuri gushyira n'uno munsi n'ijoro riguma abo bantu rero ariko twagiriza izo jeni n'ubu mvuga ngo inzoguma ku murongo umurongo w'abashinze rigiteka yari rigiteka iyirimwo yashinzwe n'abasenyeri yashinzwe n'abahutu n'abatutsi b'incabwenge ndabisubiyemo uko n'abahari n'abamaze kwigendera bari incabwenge koko kandi n'ibyumviro binaniye nagira ngo hamenyeshe yuko burya rigitekereza cy'urwego rwo hejuru aho uno munsi naho ntutirigana hariho urwego runtwara rushobora kuvuga ati wa muhungu we uratanguye guta umurongo urazi ishyirahamwe ryavuye bivuga ko ibyo mvuga ndabisaba bisansura umunsi nuta umurongo si leta yotangura kuwushyira ku murongo yoshyirwa ku murongo n'aba ari mu kintu bita aho konseye dorari y'igiteka ndimwo nuvuga ibicocoro by'imanuzwa jambo bihanuzwa n'isi n'abarundi n'akarere
urakoze cyane bwana ansheri niko yagize mu kanya turaba dusoje reka tuguhe amasegonda mirongo itatu kazoza k'ishyirahamwe ryanyu ni akahe
kazoza k'ishyirahamwe ryacu ni keza nk'uko kazoza igihugu cyacu ari keza ni keza cyane ndize yuko amagorwa abarundi bagowe aba mu gihugu n'abari hanze amagorwa abarundi bagowe bariko n'ikigoyi bariko badugiriza ko imisaro ntuvuga amatagisi ataho bakura umushahara ntuduga muga amatagisi akaduga ibiciro bikaduga abari hanze nuko nagira ni kazoza kagiteka ni keza kuko n'akazoza ko hafi y'igihugu cy'ubundi ari keza aba turiko turavugana bantera amajambo abandi badushyigikira nibaza ko tuzohura bakigira ati yamara yamara twabivuga kugira tubeho twabivuga kumwe bamwe bari muri guverinoma bamwe bari mu ntwara bavuga bati turavuga ukuri twugaye amatara twugaye twazimije amatara twugaye imyango abari mu byose mbana baravuga ati turavuga ukuri twugaye imyango jewe sinari gushobora kuva mu burundi ngo bishoboke muzana mu ndoki manase ndiko ndaronderwa umuntu wa mbere yamburiye yavuye mu kamenge tudasangiye ubwoko araza abwira umufasoni wanjye ati yamara yamara yumvise naka avuga ati rondera anshashera ntishobora kumutora anshere ati kandi ariko avugira ngaho nimwamubura muri icyo muryango umuntu niwe vyasi araza kumburira nibaza ko igihe tuzogaruka mu burundi kandi nibaza ko bishoboka vuba nivyo nibaza imana ntiye aya mahano ntiyo yarekera ku burundi ejo tuzohura twese ari uwanyirutse ko ari uwo nashaye ko ari uwashaye ko tuzayura igihugu tuzamura igihugu kiba igihugu nyabagendwa kiba igihugu cy'amata n'ubuka abarundi baza kuba baguma batubwira hama abakoze amabi bakubitweye ntayo mu gahanga ni n'abarizo nagirizwa amahano nje ndabihanirwe ni n'abarizo shimigwa shimigwe ni n'abaza ko rigiteka izogo naho nzogaruka nzoga mvuga nyamara yamara guturana imbere uwakoze icyaha gihanirwe wakoze icyiza gishimirwe je nabwiye ko nashimiwe n'umukuru w'igihugu yashimiye atazi atazi yanjye kubera ikorwa nariko ndakora aho umuntu aba yavuga ati yamara yamara mwishirahamwe umuntu ariko arakora ariko arateza imbere igihugu wari umugambi mwiza wo gushimira ariko barakora kuko nibaza ko n'ubu kazoza ni keza kari igiteka nk'uwa keza kazoza k'abarundi neza keza urakoze urakugara nuvuga ko nivyo kanya gato urakoze cyane bwana anshere niko yagize kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
murakoze namwe murakoze murakoze cyane urakoze nshimire n'abatwumvirije ndabashimiye cyane n'abatanze ibyiyumviro abaterereye n'abashyigikiye leta abagize natwe turabashimiye nshimire na enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire icyumweru cyiza